ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika mu karere ka Kisoro muri Uganda twumvikanira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radiyo ijwi riyobora kuri interineti mudusanga kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com ikaze mu makuru y'aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma ingingo z'ingenzi muri Tanzania ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryaraye risubije leta inkambi ya Mutendeli abategetsi babiri bakomeye ku mugabane w'uburayi barateganya kujya mu murwa mukuru w'uburusiya n'uwa ukraine mu biganiro bigamije kureba ingamba zafatwa ngo bakumire intambara hagati y'ibyo bihugu byombi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryatangaje ko urukingo rwa covid cumi n'icyenda rukorerwa muri afurika y'epfo rushobora gutinda naho ubutegetsi bwo muri korea ya ruguru bwataye muri yombi umwarimu wigishaga kubyina na bamwe mu banyeshuri be bamuhora gukoresha amashusho yo mu bihugu byo hanze yigisha abanyeshuri be aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato amakuru tuyahere ko avugwa hirya no hino ku isi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms ryatangaje ko urukingo rwa covid cumi n'icyenda rukorerwa muri afurika y'epfo rushobora kuzamara imyaka itatu kugira ngo rwemezwe ibigo birukora biramutse bitagaragaje ikoranabuhanga bikoresha n'imibare y'ubushakashatsi by'urwo rukingo ubushakashatsi kuri uru rukingo bwagejwe muri afurika y'epfo mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize bushyigikiwe n'umuryango w'abibumbye ugamije korohereza ibihugu bikennye kubona ubumenyi bwo kwikorera inkingo za covid cumi n'icyenda ibyo byabaye nyuma y'aho ibigo bya pfizer biontech na moderna byangiye ubusabe bwa oms bwo gusangira n'abandi ikoranabuhanga bukoresha mu gukora inkingo martin fred umuhuzabikorwa w'umushinga wa oms ukora ubushakashatsi ku nkingo avuga ko ibigo bikora inkingo zamaze kwemezwa cyangwa ziri hafi kwemezwa biramutse bisangiye n'iki kigo cyo muri afurika y'epfo ikoranabuhanga n'ubumenyi bakoresheje urukingo gikora rushobora kuba rwabonetse hagati y'umwaka n'amezi cumi n'umunani abategetsi babiri bakomeye bo ku mugabane w'uburayi barateganya kujya mu murwa mukuru w'uburusiya n'uwa ukraine mu biganiro bigamije kureba ingamba zafatwa ngo bakumire intambara itutumba hagati y'ibihugu byombi perezida emmanuel macron w'ubufaransa ategerejwe moscow ku wa mbere ni kiev ku wa kabiri mu cyumweru gikurikiraho shansori w'ubudage olaf scholz akajya i kiev tariki cumi n'enye z'ukwezi kwa kabiri ni moscow kuri cumi na gatanu ikinyamakuru the new york times cyandikirwa hano muri amerika cyatangaje ko nubwo ingabo z'uburusiya ziri muri ukraine zitaritegura neza kugaba ibitero bigaragara ko hari amatsinda yazo ari mu byiciro bya nyuma by'imyiteguro ku buryo uburusiya buramutse butanze itegeko rwakwambikana iki kinyamakuru cyavuze ko uburusiya buheruka kohereza abasirikare ibihumbi icumi biyongera ku bihumbi byinshi byari bisanzweyo hagati aho perezidansi ya amerika yamaganye inama hagati ya perezida Xi Jinping w'ubushinwa na Vladimir Putin w'uburusiya abo bombi bakoze mu rwego rwo kugaragaza ko bafatanyije muri gahunda yo kutavuga rumwe na leta zunze ubumwe za amerika ubutegetsi bwo muri korea ya ruguru bwataye muri yombi umwarimu wigishaga kubyina na bamwe mu banyeshuri be bamuhora gukoresha amashusho yo mu bihugu byo hanze mu kwigisha abo banyeshuri be imbyino mvamahanga ubwo butegetsi bwise izagi kapitaliste ababibonye nibo babibwiye radiyo aziya yigenga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri korea ya ruguru yashyizeho itegeko rigenga umuco n'imyifatire iryo tegeko rihana ibifatwa nk'ibyaha byinshi birimo gutanga kureba cyangwa gukwirakwiza amakuru aturutse mu bihugu by'umwihariko korea y'epfo na amerika iri tegeko rihanisha kugeza ku gihano cy'urupfu abahamijwe icyo cyaha ku rwego rwo hejuru uyu mwarimukazi urengeje imyaka mirongo itatu yigishaga abanyeshuri be yang jidong mu karere ka pyongsong kubyina injyana ya disco nk'uko umuturage wo muri ako karere utashatse kumenyekana kubera impamvu z'umutekano we yabitangaje radiyo aziya yigenga ukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi kuri facebook na twitter muradusanga kuri arobas voa radiyo yacu naho ku rubuga rwacu ni kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika abarwanyi mirongo itatu na batatu b'inyeshyamba za mai mai FLN na Red Tabara baraye baguye mu ntambara bashyamiranyije n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikorera Uvira byatangajwe n'ingabo za Kongo ejo kuwa gatanu umunyamakuru w'ijwi rya Amerika ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Vedaste Ngabo yakurikiranye iby'iyi ntambara ateguriye inkuru
mu itangazo umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri secteur opérationnel Sokolade Lieutenant Marc Longo Kyondwa yageneye itangazamakuru kuri uyu wa gatanu tariki ya kane y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri agaragaza yuko kuvaho igisirikare cya FARDC gitangirije urugamba rwo kurwanya inyeshyamba za mayimayi zifatikanyije na FNL ndetse na Red Tabara mu misozi yunamye umujyi wa Uvira uri ahitwa Katonyela ho mu rugurupama ya Muhungu cisha abagwanyi benshi barimo n'abakuru batatu ba mayimayi ingabo za leta ya kongo zishe inyeshyamba mirongo itatu na zitatu zikomeretsa izindi nyinshi abayobozi batatu b'izo nyeshyamba bishwe barimo gadi runyuki ndetse na munyola twagerageje kuvugisha abagwanyi ba mayimayi na fpr ndetse na redi tabara igisirikare cya fardese kivuga yuko ciciye abagwanyi mirongo itatu na batatu telefone zabo ngendanwa ntizakunda umuyobozi wa sosiyete sivile muri Uvira Andre Biadunia avuga yuko iyi migwano iri hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'inyeshyamba z'abo mayimayi zifatikanyije n'abarundi ba Red Tabara na FNL yatumye abaturage babarirwa mu magana bahungira iyo migwano Kiriba abandi bahungira Kahwizi ho muri teritwari ya Uvira bamwe bari Kiriba abandi bari Kahwizi nta mfashanyeri yose bari babona bavuye mu mihana ya Kisanga katogela abandi bavuye lololo ho muri grupema ya muhungu na katala zo muri sheferi y'abavira ndetse na sheferi y'abapfurere mu ntangiriro z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu misozi yunamye umujyi wa uvira abagwanyi b'abamayimayi bishe abasirikare ba fardese batatu barimo ufite ipeti rya majoro n'undi ufite ipeti rya kapiteni uturere twa fizi uvira na mwenga twicara tuberamo imigwano y'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani ndetse n'iy'abanyamahanga yicara yica abaturage ikabashimuta ndetse ikabanyaga n'amatungo yabo overa sengabo ku bwaradijwi rya amerika uvira umutara kivu y'epfo tuve muri repubulika ya demokarasi ya kongo tujye muri tanzania aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ryaraye rishubije leta inkambi ya mutendeli iheruka gufungwa burundu mu kwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize inyuma y'aho impunzi zirenga ibihumbi cumi n'icyenda zari ziyisigayemo zimuriwe mu nkambi ya nduta umunyamakuru w'ijwi rya amerika james jovin ukorera muri tanzania yarabikurikiranye adutegurira iyi nkuru icyo gikorwa kibaye kuri uyu wa gatanu hagati mu nkambi ya mutenderi aho abarongozi b'ikomini ya kakonko ariyo yahora icumbikiye ikambi ya mutenderi abarongozi ba seri abarongozi bo mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu igisata kijejwe impunzi hamwe n'abanyagihugu bake bitabiriye ico gikorwa mu vyo haseri yasubije leta ya tanzaniya harimwo ivuriro rikuru amashure inzu zahora zituyemwo abakozi b'amashirahamwe inzu nyinshi zahoze ari ibiro vy'amashirahamwe inzu igipolisi cyakoreramwo imashine zahora zaca amashanyaraza hafi kandi yose amarobine y'amazi n'ibindi byinshi uwaserukiye haseri muri ico gikorwa umukenyezi mahot prams yavuze ko haseri ifatanije na leta ya tanzaniya yashyize mu ngiro uwo mugambi wo kwimura impunzi zose zari zisigaye mu nkambi ya mutenderi zijyanwa nduta kugira zifashirizwe hamwe bigafasha amashyirahamwe na leta ya tanzaniya korosha igikorwa cyo gutanga imfashanyo no gucungira umutekano uwo muyobozi wa ser yashimiye leta ya tanzaniya ku kigoro yaba yagize mu kwihanganira impunzi kuziha indaro kuva kera mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'ibiri gucungira umutekano no kudahungura impunzi zose ku nguvu HCR na leta ya Tanzania barakoze inama hama bemerana kugara ikambi ya Mutenderi kubera ibitigiri bike by'impunzi zari zisigaye muri iyo kambi ababaye abanyuma bimuwe mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze gusa nshimiye abantu bose hamwe n'amashyirahamwe yagize uruhara muri icyo gikorwa kandi ikaba cyagenze neza ata nkomanzi uyu munsi igikorwa nyamukuru dufise ni ugusubiza leta ya Tanzania ikambi ya Mutenderi harimo isibitari amashuri ibiro byahoze ari iby'amashyirahamwe ibiro by'igipolisi n'ibindi byinshi umuyobozi mukuru w'intara ya kigoma tobias ndengenye muri icyo gikorwa we yavuze ko ikambi ya mutenderi izoca ihinduka izoni ya abanyagihugu basanzwe muri komine kakonko ikindi yavuze ko leta ya tanzania yafashe ingingo yo kugara ikambi ya mutenderi mu ntumbero yo kubandanya igikorwa cyo gutahukana impunzi ku bushake bwazo kubera idakeneye kubona imiryango ikomeza kuba mu nkambi lengo la kufungwa kwa kambi hii ya mtenderi ni moja ya jitihada kama tulivyosema ambazo zimefanywa na serikali zetu mbili za Tanzania na Burundi. Lengo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wakimbizi wa Burundi wanarejea nchini kwa amani.
ingingo nyamukuru yatumye twugara ikambi ya mutenderi nk'uko nabivuze ni ukugira impunzi zitahuke mu mahoro kandi tukaba twabivuganye na leta y'u Burundi leta ya tanzania ntikeneye kubona impunzi zibandanya kuba mu nkambi ata mpamvu ikomeye ibituma ababyishakiye barakomeza gutaha kubera haseri na leta y'u Burundi babyiteguriye bihagije Serikali ya Burundi kwa kushirikiana na shirika la kuhudumia wakimbizi yaani UNHCR imejipanga vyema kuwapokea wananchi wake na kuwapatia huduma na mahitaji yote ya msingi wanaporejea nchini kwao.
zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya tanzania ku bwazo zibona yuko kwimurirwa mu yindi kambi atari ikibazo gikomeye gusa zisaba leta ya tanzania kubihanganira mu kubandanya ibaha ubuhungiro ahubwo baradufasha nicyo gisaba umuntu yosaba badufashe nk'uko babaye ababyeyi nyene bakatwakira baraba ukuntu bodufashe muraba ukuntu muri UN na Tanzania muja hamwe mukatworohereza mukaduha ibihano bitoya ubu mugomba tugire gute nka twebwe twamaze ibihugu twiruka ikambi ya mutenderi yuguruwe mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri cumi na gatandatu yakira abarundi bari bahunze ibibazo by'umutekano mu gihugu cyabo kuva mu nkambi iheruka kugarwa ya mutenderi james jovini ku bw'ijwi ry'amerika tuve muri tanzania tugaruke i kigali mu rwanda aho muri iki cyumweru dusoza batangiye gukingira abantu covid cumi n'icyenda hifashishijwe uburyo bushya bwo gukoresha imodoka zizenguruka mu bice bitandukanye by'umujyi bita mobile clinic izi modoka zirimo ibikoresho byose byifashishwa mu gukingira zihagarara ahahurirwa n'abantu benshi nk'aho bategera imodoka cyangwa hafi y'amaguriro kugira ngo abaturage basobanurirwe ibikenewe mbere yo kwikingiza asumuta kaboyi yarabikurikiranye itangazo ryasohowe n'umujyi wa kigali risobanura ko imodoka irimo ibikoresho byose byifashishwa mu gukingira igenda izenguruka ahantu hasanzwe hahurira abantu benshi aho yabaga ihisemo guhagarara nko ku byapa by'imodoka zitwara abagenzi abaturage babaga bategereje imodoka basobanurirwaga akamaro ko guhabwa inkingo uwemeye gukingirwa agahita yinjira mu modoka yasangagamo ushinzwe gufata umwirondoro we n'umuganga uhita umukingira abakingiriwe ku muhanda bagaragaje ibyishimo kuko bari barabuze umwanya wo kugera ku bigo nderabuzima twabyakiriye neza kuko abenshi hari igihe twaburaga imyanya yo kujyaho bari gukora gukorera ku bitaro bisa naho byadufashije byatumye n'imirimo yacu wenda twikingiza turi hafi yayo ndatambutse nsanga irahari ubwo numvaga bingora kuri busiga akazi nkajya kuri centre de sante ariko ubwo urumva byanyoroheye kuko nabisanze hafi y'akazi none ngize imana wananirwa gatatu nigenderaga ntabwo nari nzi ko ndi buzibone ahantu twikingiriza ntabwo wabona umwana ntabwo nari narabonye umwana wo kigali ndi mu kazi n'ubu nkarimo dore mvuye ku mabanki biranyoroheye nta kibazo ni amahirwe kuba mutwegereza serivisi tutisha iyindi mirimo cyangwa ngo tubigire urwitwazo rwo kubitinza santere do sante iri kure ni kicukiro n'iriya kuri betisayida kandi nkorera ipfuye muri apadi ni amahirwe kuri benshi nari nambutse niviriye ku rusengero ni amahirwe gusa nari ngiye kujya i Remera mpanyuze mbona barimo gukora mpitampagara ubu buryo buje bwiyongera ku bundi mirongo itatu na butatu abatuye muri uyu mujyi bari basanzwe bafatira aho inkingo za covid cumi n'icyenda harimo hahurira abantu benshi nko muri gare mu masoko ku nsengero no ku bigo nderabuzima umuvugizi wa minisiteri y'ubuzima Julien Mahoro Ningabira yabwiye ijwi rya Amerika ko iyi gahunda ije gufasha abanyakigali kwikingiza kandi badasize imirimo yabo ni gahunda twatangiye igamije gusanga abantu cyane cyane bari mu nsisiro cyangwa se ahiganje ibikorwa byabo by'ubucuruzi ko byaragaragaye yuko hari igihe abo bantu usanga batitabira cyane kujya ku bigo nderabuzima cyangwa se n'ahandi ku masite yagiye ashyirwaho yikingira noneho turavuga tutireka abantu tuborohereze tubegereze ibyo nakwita nka site mobile tukagenda n'imodoka irimo ibikoresho tukabagezaho inkingo batagombye kuva muri activite zabo ibikorwa byabo bya buri munsi ngo bajye ku kigo nderabuzima cyangwa se ahashyizwe site kuko hari igihe usanga site yashyizwe wenda tuvuge nka Kimironko kuri gare ariko umuntu wenda ufite iduka kwa Mushimire nanone ugasanga ntabwo byamukundira kuzamuka ngo ajye gufata urukingo bite mobile rero iri mu rwego rw'imodoka icyiza cyayo ni uko ishobora kwimuka uyu munsi kazi igakorera ahangaha nyuma ya saa sita igakorera ahandi bityo na wa wundi uvuga uti nzajyayo nyuma nabona site yamwegereye yitabira ahabwa urukingo yaba doze ya mbere cyangwa iya kabiri cyangwa se na doze ishimangira ubu buryo bwatangiye gukoreshwa kuri uyu wa kane buzageza igihe abatuye umujyi wa kigali bose bazaba bamaze gukingirwa baba abafata urukingo rwa mbere abatarabonye urwa kabiri ndetse n'abashaka gushimangira umuvugizi wa minisiteri y'ubuzima asobanura ko iyi gahunda izasiga abatuye kigali bagera ku bihumbi magana atatu batarahabwa urukingo rwo gushimangira baruhawe kugeza ubu umuturage uhabwa urukingo asobanura ko kurufata cyangwa kurureka ari ubushake bwe ariko batarahabwa inkingo muri ibi bihe batangiye gukumirwa mu bikorwa byinshi hari aho kwinjira mu rusengero basigaye babaza umuntu ko yikingije ku masoko cyangwa ahandi hantu hahurira abantu benshi bikagaragara ko n'utakwifuza gukingirwa azabikorera gusa kugira ngo abashe kugera ku bikorwa bimwe na bimwe yashobora guhezwaho kugeza ubu mu rwanda abantu bagera kuri miliyoni umunani n'ibihumbi magana atandatu na batandatu magana atandatu mirongo ine na bane bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo mu gihe abagera kuri miliyoni zirindwi n'ibihumbi ijana na makumyabiri na bitanu na mirongo itandatu na batatu bahawe doze ya kabiri y'urukingo naho abagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi mirongo irindwi n'umwe na magana atanu mirongo icyenda na batatu nibo bamaze guhabwa doze ya gatatu yo gushimangira asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc reka noneho duha umwanya mugenzi wacu frederic nkundikije mu gice gito cy'ikiganiro yagiranye n'abarimu ba za kaminuza zitandukanye baganira ku kibazo cy'igabanuka ry'abarimu muri za kaminuza zaba iza leta cyangwa izigenga mu burundi itariki mirongo itatu z'ukwezi kw'icumi na kabiri muri uyu mwaka uheze naronse agateka ko kugenda guhura n'abarimu dusangiye indero z'abanyeshure nari kumwe n'abari muri institude ya de pedagogie applique nongera nkaba harimo kandi n'abarimu bo kuri enese ko normal superieur y'ubujumbura oya byararyoshe kuko burya abantu murakora bimwe mugabo mutaronka akanya ko guhura ngo muganire ntuheza ngo umenye neza ingene bakora ibyo mukora ingene mwebwe mukora iby'iwanyu hanyuma ugasanga ibyo wari wiyumvira byoba bigenda nabi cyangwa bigenda neza abandi bahagufasha kubiraba ukundi kuntu tubibonye none mwasanze hari ubudasa mu byo mukora n'ibyo bakora ubudasa ubudasa buriho ariko jewe nibaza yuko ibyo duhuriye ko aribyo ari byinshi twese turiko turaraba yuko urwaruka rushasha uburundi bw'ejo abanyamerika b'ejo bose bazoba ari abantu bitayeho uburaro n'uburagamo bwo ku isi no mu mashuri yacu ibyo byose turabihuriye ko ubudasa nabwo nibaza yuko aho twebwe turi i chicago state university cyane mu yandi ma universite yuko ubu abantu twigisha bariko baragabanuka icyo twokwita effective z'abanyeshuri ariko rero uhejeje ukaraba mu burundi naho n'igihushane bariyongera abanyeshuri bigishwa mu mashuri mato mato baguma bagwira kandi nibyo byiza urumva twebwe abanyeshuri namwe ndaba ndi kuri institut pedagogie applique ngene abanyeshuri babaye benshi nasanze bigishiriza aho jewe nigise kwigisha ico cita lise dorero urumva baragwiriye natwe abanyeshuri bariko baragabanuka ariko kandi abanyeshuri jewe abona ari aba bigisha bagomba kuzuba abarimu abanyeshuri abana n'abanyeshuri bigisha baragwiriye rwose amashuri yarabayemo benshi mugabo ibyo ni ibintu uri umwarimu uteza kumenyera ukabitorera isolisiyo nicyo gituma ibyo twavuga byari byerekeye cyane cyane ibyo bita sustainable development goals ya kane ni karite ya education urumva biratandukanye gatoyi mugabo nibyo twese turimo ibyo turabiga ko mu kanya ndabona n'abandi batumye bose bahari eh, ndabona turi kumwe kandi eh, na directeur académique wa Université Hope eh, muriye neza mu nshingantahe Simon Ngendakumana alo mahoro gabeni murakomeye neza yego turakomeye mugana agomba kubanza gukosora sindi directeur académique ndi directeur pédagogique ego directeur pédagogique nivyo ni vyiza cane rwose eh, dr dr simon ngendakumana je- nkaba nshinzwe pedagogi ibyigwa aha kuri kaminuza bita y'umwizero wa afurika mu kirundi bita mu gifaransa Hope.
Eh, université espoir d'afrique ego hope africa university ni vyiza cane rwose mu kanya turaja ku bibazo bijanye eh, n'inyigisho eh, n'ubuhinga bwo kwigisha ndabona ko ari vyo mujejwe cane cane ariko turi kumwe kandi na professeur emerite uh, uh, paul nkunzimana ari muri canada yahoze ari doyen wa faculté ya psychologie mu burundi muri aho uh, professeur paul nkunzimana Oui, Mabutse Frédéric.
murakomeye neza ngaho Ego turi aho eh, uretse akabeho gusa eh, kariho karaba kenshi muraburaho ntaco ibisanzwe Aho- ako mwarakamenyereye muri canada kuko niko nibisanzwe ngaho yego nta kibazo kabisa Ego, reka tugaruke rero ku- kuri eh, Dr Simon Ngendakumana mujejwe ivyerekeye inyigisho muri Université eh, Hope mu Burundi nashaka mutubwire cyane cyane eh, umushinga Atanazi yavuze i- ingorane zitari nke eh, ziboneka muri iki gihe Eh, hariho igitigiri cyane cyane cy'abanyeshuri ciyongera eh, mu gihe nko muri za kaminuza zo muri leta z'ubumwe za amerika ico gitigiri kigabanuka cyane cyane kubera aho n'abanyeshuri bahora bava hanze kenshi na kenshi ubu batoroherwa kwinjira muri amerika nagomba mutubwire ibintu byifashe gute ngaho muri kaminuza ingorane nyamukuru zihari cyane cyane mu makaminuza yigenga ni nk'izi Eh, nda- mbanje kubashimira ku kiganiro mwateguye mukadushiramo mukadutumiramo kuko n'akanya keza ko kugira ngo umuntu afise ingorane mu rwego rwa kaminuza ashobore kumenyesha kumbure biranagwa mu matwi no mu bandi batari barashoboye kubyumvira mu maraporo dukunda gutanga ubwo rero mbanje kubashimira mu izina rya kaminuza yacu ya- y'umwizero wa afurika twita eh, université espoir d'afrique twebwe rero ingorane dukunda kugira nyamukuru iya mbere ni iy'uburyo iy'uburyo kubera twebwe dufise iyi kaminuza yacu ni ukuri ifise ibikoresho bigezweho kandi ibintu bisaba amafaranga menshi dufise ibintu byinshi twashyizeho ariko mu kurihisha dutegereza kurihisha amafaranga makeyi abanyeshuri impamvu si iyindi ni ukubera nivodo uburyo abanyagihugu babayeho bidakunda yuko umuntu yorihisha amahera akurikije uburyo aba yarashize muri ibyo bikoresho cyane inyubakwa cyangwa ibikoresho baba yarashize muri kaminuza ubwo rero bigatuma bituma dusanga yuko amafaranga turisha ni hasi hasi cyane hasi cyane urumva nk'umuntu eh, mugiye ku mwaka amafaranga ashika nk'amadolari amajana abiri amajana abiri na mirongo itanu ku mwaka wose urumva yuko bica bigorana kandi ikindi iyindi ngorane ya kabiri nubwo tugaruka tukabaka ayo mafaranga yitwa yuko ari makeyi ni- ni benshi dusanga batashoboye kuyarisha umwaka ugahera batayarishe tugaca tubona nyene yuko ari ingorane hanyuma rero sinzi gusa yuko umuntu aca agira ko ashyiraho icyifuzo aho twaca tuvuga tuti yaba byanashoboka hoho leta ikaba ishobora kugira ukuntu ishyiramo ukuboko ni ukuvuga yongerereza uburyo bwa kaminuza kugira ngo icyo kinogo ababyeyi batashoboye kuzuza leta nayo ishobore kucyuzuza kugira ngo turushirize gufasha leta kure- kurera abana bayo hanyuma iyindi ngorane dukunda kugira ni ibijyanye mm, n'abigisha abigisha turagira ingorane cyane icya mbere abanyeshuri barushiriza kwiyongera ariko abarimu ntibarushiriza kwiyongera baguma ari bakeya na cyane cyane nka twebwe dufise u- ibisata bitandukanye kandi byinshi byinshi cyane birenga mirongo itatu urumva duca tubura abahinga bo muri buri bisata tweho turanafise ibisata abigisha bamwe bava hanze abo bari- abigisha bava hanze ngira murumva ko udasubira kuja kubahemba ayo mafaranga make dusanzwe duhemba ino tuca twemera nyene tukigora ugasanga nyene bitoroshe rero ibyo bisata bihari ni mwibaze nk'ibintu twebwe tura- turigisha nka physiotherapie turigisha nka chirurgie dentaire chirurgie dentaire umuhinzi usanga ari nk'umwe mu gihugu abandi bose bava aho hanze muri za kongo muri za uganda no mu bindi bihugu hanyuma rero kaminuza yacu yoyo yari yaravuze iti tugire ikindi abandi bantu badakora ikintu bita education inclusive ni ukuvuga turigisha impumyi turigisha ibitamatwi namwe murumva yuko abo bantu badasaba umwarimu yiza hariho hose bisaba nyine abarimu babinonosoye abo bose ni kugenda kuja hanze rero urumva ibyo nizo ngorane nkuru dukunda guhura nazo zo kugira ngo zo gutuma tutaronka abarimu b'abahinga bakwiranye n'ibintu twasabiye uruhushya kandi twaruronse tukaba twigisha ikibazo ikibazo c'uburyo ikibazo c'abigisha ni ibibazo bihambaye cane rwose muri kaminuza muri iki gihe reka tubivugane n'abandi nka professor paul nkunzimana nawe nyene mugabo ico gihe yari ajejwe amabanga ya doyen wa faculte ya psychologie nibaza ko ingorane z'igitigiri c'umurengera w'abanyeshuri zitari zihari cane eka n'ikibazo c'abigisha nticari kihari ikibazo c'uburyo coco turamukanya na tanazi turagira ico tukimubajije ko professor paul nkunzimana ibibazo ndazi ko mukurikirana kaminuza mu burundi eka murahafise ikirenge ingorane mwebwe muvugana nk'izi ego murakoze mumbarire nashoboye gukurikirana ikiganiro kuva ku ntango uko nari ku murongo ariko mugabo ndashobora gutanga interano yanjye ku buryo mbona yerekeye mu burezi mu burundi icyo umuntu yavuga ubwa mbere hoho ni uko amashuri inyigisho ntizaje indero ryaje mu burundi kuva abakoroni baje n'abamisiyoni abapadiri n'abandi kandi iki nacyo umuntu yavuga ni uko igihe cyose umuntu ariko ayihweza ibintu yobanza no kuraba ibihari uko bimeze ngiye rero ukuntu indero yagiye irahaba umurundi bwa mbere hoho imbere y'uko abamisiyoneri baza indero yaba mu muryango ni ukuvuga yuko abana baregwa n'ababyeyi bakaregwa n'abakuze mu muhira bakabigisha ibyerekeye ubuzima hanyuma umwe wese mu byo azoba akora amaze gukura hanyuma rero abamisiyoneri bamaze kuza bateye kuza ntuzenya inyigisho ubwa mbere hoho mu buryo bubiri hakaba inyigisho y'abantu benshi babigisha mu gusoma bakabigisha ibintu bya bibiliya n'ibindi hanyuma bagashyiraho amashuri amashuri rero yacagura abanyeshuri bamwe bamwe hanyuma cyane cyane mu mashuri yisumbuye kandi ugasanga n'ayo mashuri izo nyigisho zihagaze ku nyigisho zabiriki icyo gihe mu mirongo indwi na gatatu niho haje induzenya cy'umuriro kwita isubirwamo bashyiramo ibyo bise gushyira inyigisho mu kirundi hanyuma no gushimikira byerekeye ubuzima bwo mu gihugu hagati ibyo bise kiyogizaso na organization mu mirongo umunani na kabiri niho haje ibintu bise double vacation de metre de loko mu ishuri rimwe kajamo abanyeshuri mw'abarimu babiri hanyuma amashuri nayo akagwizwa na kabiri byashyiriwe intumbero y'uko amashuri agwizwa hanyuma niho hanabaye ukugwira ukwiriye kw'abanyeshuri cyane cyane mu mashuri y'intango hanyuma niho hashyizwe icyo bise amaekole de formation des instituteurs amashuri yigisha abarimu yasubira amaekole normale hanyuma inyuma yaho ama efi asubirwa n'amalise pedagogique kandi n'icyo gihe niho habaye ugushira hamwe kwa ekonoma superieur ishuri kaminuza yigisha abarimu hanyuma n'ishuri ya leta iyobe yindi yitwa universite officiel de bujumbura ikagira universite y'uburundi ico gihe niyo yari universite yonyene yitwa université officielle de bujumbura yari yo yonyene yego ya rero université de burundi hanyuma inyuma haje rero izindi mpinduka mu kuva mu mwaka w'ibihumbi na gatandatu bashyiraho icyongereza n'igiswahili mu mashuri y'intango kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri niho haciye haba ibyo gushingwa ibihari ubuye bya ekofo asoma fondamentale hanyuma nyuma hashingwa n'ama ecole excellence turazi ko atandatu mu gihugu cyose hanyuma mu mashuri ya kaminuza naho ego haza ku- kubona ama universite isoko yigenga eh, hanyuma niho hanashingwa eh, iyindi reforme yiswe eh, baccalaureat master doctorat
inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mwanya n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi rya amerika jeffrey mutagoma wabegeranije amakuru ni nawe mwumvaga kuri mikoro amahoro n'amahirwe kuri mwese